serivisi
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko rero nimujye no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube cyangwa se kuri facebook hombi ni voa radiyo yacu maze mukurikire ikiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo murisanga umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi usanze mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage ibihumbi n'ibihumbi baravanywe mu byabo n'intambara bugarijwe n'ibibazo bitandukanye birimo kubura ibiribwa muribuka ko duherutse kubagezaho inkuru ya bamwe muri bo bapfuye bazize inzara mu nkambi zimwe na zimwe nka kanyarucinya burengo na dombosco uretse ibyo abenegihugu bibasiye abantu bakomoka mu bihugu by'ibiyaga bigari bahahungiye usibye ko harimo n'abanyamahanga bibasiwe urwo rugomo ruri muri malawi rurimo kubasahura ibyabo ibyo byose rero nibyo tugiye kuganiraho abatumirwa ni magambi innocent akomoka mu burundi yashinze muri malawi kandi ayobora ishyirahamwe inuwa riharanira uburenganzira bw'impunzi turi kumwe nanone na samson rukira umunyamabanga mukuru wa sosiyete sivile muri teritwari ya rucuru mu ntara ya kivu mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo n'abatindiye rero mbazanire abashyitsi samsoni mugeze kuki nta kibazo murakoze Eh, mugeze kuki mu buhungiro Ah, tubasi ni ubuzima butameze neza nyine ubuzima bw'impunzi nawe urabyumva ye turabigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nuko tubanze dusuhuze n'amagambi innocent innocent sabwe uraho neza eh amahoro cyane mwembi mbashimiye ubwitange bwanyu mukigo mu mwanya wanyu mukaganira n'abanywanyi b'ijwi rya amerika namwe muri ba mudatenguha igihe cyose tubitabaje muradutabara tukaganira nuko noneho duhereye kuri wowe magambi innocent iki kibazo cy'urugomo abanyagihugu bagirira cyane cyane abantu b'impunzi cyatangiye ryari mu by'ukuri
eh murakoze murakoze kudutumira kuko hari igihe usanga umuntu afise ibyo avuga ariko akabura aho abivugira rero mudutumiye nk'uku turaronka aho tu- tubivugira kandi bikadufasha eh, mu bikorwa byacu Ah, mu by'ukuri leta ya malawi igeze imaze igihe imaze igihe mu by'ukuri ah, ikibazo cy'impunzi itacyumva kumwe ariko amaleta yagiye haba um, yagiye arekura nyine impunzi zika- zigakora ariko naho amategeko atemera ko impunzi zikora hanze y'inkambi ariko ika- ikabyemera hari n'amaleta mbere na yamwe ya kera ah, ku buryo yahaye utuzi impunzi nk'aba- nk'impunzi zakora cyangwa zifise ubumenyi mu by'ubuvuzi ah, ubwigisha ni kuvuga barahawe utuzi na leta ah, naho bitari byemewe n'amategeko ariko leta irica ama- irahonyora amategeko yayo iratanga utwo tuzi kuko hari hakenewe abakozi bakora mu nzego z'ubuvuzi no- n'ubwigisha ariko icyo bakoze babikoze gutyo mu ruhande ntibahindura amategeko ahagarika impunzi gukora akazi canke ku kuba hanze y'inkambi rero ino leta nshasha yagiyeho muri bibiri na mirongo ibiri um, yatanguye guhindura ibintu ah, kandi ah, hari byinshi yagiye ikora bitaranga bitaraba impunzi ariko bigi- bigenda bisatira ah, inguvu n'ubukana abantu bavuye mu bihugu byo hanze bafise akarorero yagiye itanga itandukane- itandukano hagati y'abanyamarawi kavukire n'abanyamarawi baronse ubwenegihugu eh, batari kavukire ni kuvuga nk'abahindi mu baba bavukiye hano ba sekuruza babo bavukiye hano ariko kubera batari muri bamwe mu bantu um, bavuka canke baba mu mu ma mu ma mu ma mu matribu sinzi ngene babivuga mu kirundi ijambo rya- ni amoko ryantakakaye.
umuntu yavuga amoko Eh, mu moko eh, mu moko kavukire abanyamarawi ba- hamwe n'abantu nyene nka eh, abantu baje baza ba- bakira ubuhungiro canke ni kuvuga barahindura baravuga ati hariho abanyamarawi kama n'abanyamarawi batari kama rero abanyamarawi kama bafise ma- ba- bemererwa n'amategeko gukora ivyo arivyo vyose harimwo eh, no guhatanira amasoko ya leta ariko aba banyamarawi atari kama hari aho bageza hari urugero bata- batarenga ibyo batangura barabishiramwo barabizana um, abantu nyine baravuga ati none ko muriko muradu- muradu- muraducamwo bigenze gute rero ikibazo c'impunzi naco ca- ci- cinjiramwo rero bavuga ati "Yowe, impunzi zifise eh, ubutunzi ziko zirakora ibi n'ibi ziko ziratwara amasoko n'ibi- baradandaza bigatuma abanyagihugu bacu bada- bataronka aho badandariza Um, ibintu byinshi nyine batanga kubidendekanya bishyira ko hejuru hirya no hino rero muri mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe barashyiraho itegeko ryo gukuraho impunzi impunzi zajamo uh, ziritura ubusi- ubutungane ubutungane burabihagarika Eh, ariko ah, uno mwa- umwaka uheze rero niho ubutungane bwabiku- bwakuye iryo iryo tegeko rero baca babishyira mu ngiro rero ni uko naho mbona ibyo novuga nabitanguriye murakoze radiyo ijwi rya amerika samusoni yego namwe rero muri kivu ya ruguru intambara iradutse ni uko bamwe ba- bara- bashobora guhunga twavuze mu makuru n'ubwo mbisubiyemo nk'abantu bicwa n'inzara I- i- ibyo bibazo byo kubura ibiribwa biterwa n'iki nta nta nta miryango ifasha impunzi leta ntifasha impunzi
murakoze kudutumira no kugira ngo twumvishe ibibazo byacu dufite hano mu muri iki gihugu cyacu nyine no muri ibi bihugu byo mu biyaga bigari kuko ugiye kureba ikibazo cy'impunzi hano mu biyaga bigari bitangiye mu mu- muri eh, mirongo icyenda mirongo icyenda mirongo icyenda na kane mirongo icyenda na gatandatu hano eh, mu- muri iki gihugu cyacu ugiye kureba ukuntu twakiriye eh, impunzi z'u rwanda ziza hano muri congo hano ku mupaka nyuma yaho ah, impunzi za- zavuye mu rwanda tuzakiriye twese twongera guhunga muri icyenda na gatandatu Ku- kuva iyo myaka yose kuge- kugeza ubu ugiye kureba raporo ya hcr tugeze nko mu miliyoni itanu n'ibihumbi umunani by'abantu by'impunzi hano mu- muri aka karere ni ukuvuga ugiye ku- kugereranya no kuvuga ngo ugiye gufasha aba bantu bose kubaha ibyo kurya imfashanyo ntabwo wabivamo kuko abantu ni benshi abantu eh, b'impunzi ni benshi hano mu gihugu no hanze leta ikora ikora ukuntu kose bishoboka kugira ngo bene hari babone amazi babone uturyo babone ibyabafasha ariko ntabwo byashoboka hcr iri hano Eh, iyindi miryango itabari eh, itabara imbabare nyine z'impunzi So, eh, iyo miryango irahari ariko ntabwo bashobora gufasha aba bantu bose nibyo uri kumva i kanyarukinya eh, i mugunga ah, n'ahandi hose hano hano i goma no muri teritwari ya nyiragongo eh, bose ni ukureba inzara ni uguhamba abapfu b'inzara ni ibintu bibabaje cyane none nko ku bana ubwabo kuko abana nibo baba bafite intege nkeya cyane mu magambo makeya abana bamerewe bate mu by'ukuri
abana batangiye kurwara bwaki ku- kubera ku- kubura ibyo kurya kandi urumva umwana aba akeneye cyane amatereka ya nyina kugira ngo abeho neza none se u- umubyeyi uri kubura ibyo kurya we azonkesha azakura amabere he Bo, ibyo ni ibibazo bi- bikomeye cyane kuko ugiye kureba hari n'izindi nkambi ziri hano eh, mu teritwari ya nyiragongo zitigeze ku- kubona eh, eh, n'imfashanyo n'umunsi n'umwe ibyo byose ni ibibazo bihari kuko iyo ugiye kumva u- u- u- ujyanye icyo kibazo no ku yindi miryango yitabara cyangwa ifasha impunzi baravuga ngo kuri kuri iki gihe eh, ku isi hose hari ibibazo ugiye kureba nka ukraine hari ibi- ibindi bihugu bifasha ah, impunzi mu- ku isi hose bifite ibibazo iwabo none ugiye kureba imfashanyo zije no muri afurika zi- zi- ziri kugabanuka kubera ibyo bibazo ugiye kureba ikibazo cy'impunzi ntabwo ari ikibazo cy'akarere ahubwo ahubwo ni ni- ni- ni ikibazo cy'isi yose Eh, aba- abana bamerewe nabi eh, n'abasaza bamerewe nabi eh, a- abatangiye guca cyangwa abari gupfa cyane ni abo ba- bageze mu myaka eh, ya za bukuru ni ibibazo bikomeye bituma ukomoje nyine ku bibazo by'abantu b'impunzi ku isi hose no muri sudani ejo bundi hari amashyirahamwe yatangaje yuko abana byibura miliyoni bamaze guhunga kubera iriya ntambara yadutse ejo bundi intambara y'abantu bapfa ubutegetsi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'impunzi ni magambi innocent na samuson rukira turi kuganira magambi innocent akuriye ishyirahamwe inuwa riharanira uburenganzira bw'impunzi muri malawi naho samuson rukira ni umunyamabanga mukuru wa sosiyete sivile muri teritwari ya rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri telefone dufite imurinde pacifique na nsabimana daniel nsabimana daniel ube wihanganye noneho tubanzirize kuri imurinde pacifique imurinde karame urahura koma yego ndarwanda koma uherereye he herereye mu rwanda mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru ye ikibazo cyawe uragiha nde ndagiha cyane cyane u- uhagarariye sosiyete sivile mu ntara ya rusizi muri teritwari ya rucu yego akenshi na kenshi bijya bikunda kugaragara ko kugira ngo impunzi ntizitabweho uko bikwiye ari uko leta iba idafite ubushobozi buhagije bwo kuba yabikora none nkaba namubaza nti ese nta kuntu byashoboka akurikije ukuntu abaturage bo muri ako gace iwabo babayeho abaturage ubwabo bakaba bashobora kwishyira hamwe bagafasha bagenzi babo bari mu buzima bugoranye kuko mu rwanda eh, hari igihe habaye ikibazo cy'iruka ry'ikirunga cya nyiragongo hahungira abanyekongo bahageze aba ari abaturage ubwabo bishakamo ibisubizo buri wese ku cyo yari ashoboye gukora bagoboka abo ngabo bari bahunze none niba aho ngaho muri congo hari itaboneye ubushobozi buhagije ndetse tugiye kugira ngo abantu bari mu buhunzi bitabweho nta kuntu abaturage bakwegeranya ku giti cyabo bakaba bagira icyo bamarira bagenzi babo aho kugira ngo ubuzima bwabo bwangirike nabi cyane kuri icyo kigero ye urakoze imurinde yego reka samusoni agusubize rukira we wamwumvise
noneho binagaruka mu magambo make kugira ngo numve igitekerezo cye mu magambo make yatanze urugero rw'abaturage b'abanyekongo bahungiye mu rwanda igihe nyiragongo yarukaga ati noneho abaturage nibo bishatsemo ibisubizo barabakira barabafasha ati mwebwe niba aho ngaho muri kivu ya ruguru mutabona imfashanyo zihagije abaturage bakora iki nabo kugira ngo bishakemo ibisubizo
Ah, yego eh, ndamushimira bimurinde kuko nyine eh, turabashimira ko ah, mu gihe twagize ikibazo eh, cy'i- cy'ikirunga cya nyiragongo ah, nyine twahungiye mu rwanda eh, batwakiriye ariko eh, kuri iki kibazo cy'intambara urabona eh, nyine bo benshi bari bari mu nkambi bari mu nkambi hano muri teritwari ya nyiragongo ah, n'abandi bari hano muri goma abandi bari kanyabayonga n'ahandi ugiye kureba ikibazo gihari
benshi bakiriwe n'abandi baturage basanzwe bo mu karere kuko iyo wumvise ngo hari impunzi z'intambara ziri mu gihugu mo ndani kandi nta mfashanyo bagira cyangwa babona ni ukuvuga ngo hari hari utundi tuzi cyangwa nyine hari ukundi bakora kugira ngo babeho barahinga guhinga ni ukuba wabonye umurima wabonye ku ndi muturage wahungiyeho izo zose ni imbaraga nyine z'abaturage bakiri abandi bahuye n'ikibazo cyo guhunga ijwi rya amerika dufite nanone kuri telefone sabimana daniel sabimana
karame tomu amakuru amakuru amakuru neza mwebwe washingitoni mumeze mute turaho turakomeye rwose bwira abatumirwa aho uherereye nuko nuko ni impererezi z'amashikiri harambugana mu burengerazuba bw'u rwanda yego
ngewe bwana tomasi mfite ikibazo cy'amatsiko nenda kubaza abatumirwa uboneka wese atumiza nta kibazo yego ese twumva ngo ngo abantu bavuye muri afurika bagiye mu butaliyani bagiye mu bihugu by'iburayi tukumva ngo hari abafatiwe mu nyanja bavuye muri afurika bagiye hirya abo bantu baba bitwa impunzi cyangwa se abimukira ni abimukira ariko nyine numva bitwa ese impunzi n'abimukira batandukaniye hehe ikindi cya kabiri nyiranyambaye abo ngabo ba- bagwa muri za mediterane niba ushaka kuvuga cyangwa se urashaka kuvuga abari muri malawi abo ngabo bari muri kivu ya ruguru kuko nibo turi kuganiraho yego yego nta kibazo babimviraho nabyo ni akabazo navuze k'amatsiko ikindi ku ngingo murimo kuganiraho ndibaza ngo ese mu by'ukuri ko twumva ngo za hasheri hari imiryango yita ku bantu b'impunzi kuki impunzi ziguma kuba impunzi kandi igihugu cy'iwabo kirimo amahoro ese haba hari itegeko rihana abantu bifuza gutaha bava mu buhunzi kuko urugero twumvire kera u rwanda rwakuyeho sitati y'ubuhunzi u rwanda ko dufite amahoro ko ari igihugu gitekanye kubera icyo abantu bakomeza kuba hirya za malawi kandi igihugu kibaha kaze na karibu ese aba- abareberera impunzi bo babivuga nk'iki mu by'ukuri ni iki babwira nk'umunyarwanda wumva ngo nk'umunyarwanda w'iruharambuga aribaza uteze kuki abantu ari impunzi igihugu kirimo amahoro gifite ubuyobozi bwiza gitekanye ni ibyo nabazaga bwana tomasi
ako kabazo ka kabiri ndumva magambi ari we uza kugasubiza hanyuma ikibazo cyawe cya mbere wavuze ngo ushatse uwo ari we wese agisubize reka nacyo duhere kuri magambi agira icyo akivugaho magambi uriya muhungu nsabimana daniyeli w'inyamasheke ni mu ni mu burengerazuba bw'u rwanda mu kirundi babyita mu burengero
yego ye wamubwira iki kuri icyo kibazo cy'abimukira n'impunzi batandukaniye he hanyuma uze kumubwira ati nko mu rwanda ni amahoro kuki abo bantu bakomeza kuba impunzi muri malawi
yego murakoze cyane Ah, daniel nashaka mvuge ati itandukaniro hagati y'inyambukira hamwe n'impunzi Ah, inyambukira ziba zishaka guhindura ubuzima nta kintu kiba kira- kirabirukan- kirabirukansa Ah, ni kuvuga nta kibazo kiba gifi- baba bafise kivuga ati barapfa cyangwa barafungwa ikintu nyine kibatera umutekano muke ariko ni kwifuza guhindura ubuzima Ah, ishobora kuba ari inzara ishobora kuba ari imibereho ata- a- akazi bafise bakavuga ati tugenda guhindura um, ibikorwa imibereho mu gihugu runaka Uh, nk'aha muri malawi um, urabye muri afurika y'epfo um, afurika y'epfo yakira uh, nyambukira nyinshi zivuye muri muri malawi kurusha mu bindi bihugu byose Uh, uretse gusa ko no muri zimbabwe zihaza za- ari nyambukira hamwe n'impunzi kubera ibibazo by'umutekano uh, no kutisanzura biba bihari hanyuma impunzi wowe ni umuntu aba afise ubwoba bw'umutekano wiwe ari mu myeme- mu vye- mu myemerere ari muri politike ari ah, mu gaterakazi na muntu ni uko bimeze hanyuma mwabaza ati kuki haba hari hari impunzi kandi mu bihugu byabo um, abantu ba- haba hatekanye kandi igihugu kivuga ati ama- ah, amahoro arahari Eh, sinshobora kwishyura uwo ari we wese kuko umutekano w'umuntu niwe aba awuzi ariko ntanze nk'akarorero ku bwanje eh, navukiye muri congo navukiye muri sud kivu navukiye ahantu ifizi eh, ku bitaro bya bya nundu epfo cyane ku itanganika hano bita kenya niho navukiye Ah, papa yahunze na kabiri um, ariko icyo gihe cyose navuka nkakura twa- twumva ko mu burundi hameze neza ariko ntitwari dufise umutekano wacu ntiwu- ntitwumva yuko u- uhagaze neza dushobora gutaha hari abataha hari n'abatatashye ariko igihe habaye amatora icyenda na gatatu ndadaye agatorwa akaba perezida itariki imwe z'ukwezi k'umunani twarahagurutse ntitwarindiye ngo hase ere iturongore idutware igire gute aa twafashe ubwato turajabuka ah, tanganika musubira Turagana mu burundi Eh, dusubira mu burundi nta muntu yigeze atera induru aza kuturondera twaratashe Ah, dutaha tuvuga ati aha aya mahoro yacu arahabaye Imezi- amezi atatu arenganye bakamwica indadaye twafashe amaguru twongera tugaruka muri kongo ni kuvuga kuva icyo gihe kugeza n'ubu ah, ibyo ntaboneye mu burundi naho ubu mfise pasiporo ndundi nshobora kugenda mu burundi nkagaruka ariko ibyo nabonye igihe basatsuka kunyica i burundi mfise imyaka cumi n'itatu igihe batera mu gitaza ihamuka nagize kugeza n'ubu ngiye mu burundi nkashika mu kirere cyo mu burundi ndi mu ndege umutima utangura gukubita ni igihugu canje ndaciyumvamwo amaraso antembamwo ni marundi yemwe ndatwi hazogira igihe nkakibamwo ariko ico gihe ntikiragera kandi sindi impunzi ndi umuntu mfise pasiporo y'uburundi kandi ubundi ndi mu gihugu canje rero sinokwishurira bose ariko igihugu kirashobora kuba gitekanye kuri bamwe ariko ku bandi kidatekanye murakoze magambi dufatiye aho ngaho abanyarwanda bari aho ngaho muri malawi hari amakuru tumaze iminsi twumva hano ku ijwi ry'amerika tutarashobora gutohoza waba warumvise ko hari abanyarwanda bari aho ngaho muri malawi bafite ubwoba kubera ko ngo leta y'u rwanda ishobora kuba yari- yarohereje intumwa zo kubarondera zo kubahiga mu buryo bashobora kugirirwa nabi mbese Ha- ayo makuru mwebwe hari ayo mwumva
Eh, ayo makuru turayumva amakuru turayumva uretse gusa ko ah, atabyemeza umuntu aba- aba- aba abifitiye ah, turayumva nk'uko twumva n'ayandi ariko n'amakuru agenda avugwa rero kugira umuntu amenye ati ni ay'ukuri cyangwa se ay'ukuri biragoye gutahura mugabo ego ayo makuru turayumva ah, turayumva mu by'ukuri ariko rero kugeza ubu ngubu abanyarwanda nta kibazo bafite usibye ubwoba gusa
muhehe muri malawi yego aho ngaho muri malawi
bo je mu- simvugira abanyarwanda mvugira impunzi zose je Yego.
novuga gusa ko impunzi zose zifite ubwoba kuko imibereho y'impunzi kuri ubu ya- yahindutse uvuganye n'abakongomani ukavugana n'aba- n'abarundi ukavugana n'abanyarwanda ukavugana n'abayetiyopiya n'abasomaliya kuko bose ntibumvuganira eh, imibereho yabo mu by'ukuri yahindutse kazoza ka- mu by'ukuri nti- nta- ntigahari abantu benshi uvugana nabo bavuga biyumvira ku- kuhava kuja ahandi um, umva n- na ibyo oef ntibi- ntibivugwa n'abantu bahora baba mu hanze y'inkambi n'abahora baba mu nkambi nabo nyene uh, bavuga rimwe kuko um, kuva mu gusohoka mu nkambi baja bakaja mu, mu miji bagakora ivyo bakora bakongera bagasubira umva ibintu byabo byagenda neza ariko kugeza ubuye ntivyoroshe kuko n'abanyagihugu bavyinjiriyemwo bivanye n'amajambo eh, leta imaze igihe ivuga ikokeza eh, ku buryo mu by'ukuri atari amajambo meza eh, mu bisanzwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga turaganira na samuson rukira ni umunyamabanga mukuru wa sosiyete sivile muri teritwari ya rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo turaganira kandi na magambi innocent aho- akuriye ishyirahamwe inuwa riharanira uburenganzira bw'impunzi muri malawi turaganiraho ku kibazo cy'impunzi kuko ejo ari umunsi mpuzamahanga w'impunzi hagati aho ngaho mumenye ko ibiganiro n'amakuru byacu by'ejo byose bizibanda cyane cyane kuri uwo munsi nyine mpuzamahanga w'impunzi kuri telefone dufite manzi muhire evariste dufite na william banda banda ari hano muri amerika naho manzi ari muri repubulika ya demokarasi ya kongo banda uba wihanganye hanyuma tubanze duhe ijambo manzi muhire evariste manzi
ndakumva uraho neza
turaho turaho bwira abatumirwa aho uherereye mvuze ko ari muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko se ni hehe neza neza
ubu ngubu nta- hari ahantu nazindukiye ariko aho mperereye ho mvuka ni masisi
ye nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfite ni ukubaza izo mpunzi ziri kuguma mu bihugu byo hanze ni kubera iki batataha mu gihugu cy'iwabo ngo basabe uburenganzira mu gihugu cy'iwabo niba bitanashoboka babe barwanira uburenganzira bwabo cyangwa se bafatanye n'abandi kurwanira uburenganzira nk'ubw'abandi icyo ngicyo umutumirwa magambi innocent uyobora nyine ishyirahamwe inuwa riharanira uburenganzira bw'impunzi muri malawi yagishubije ati buri muntu ni ikibazo cye bwite iyo wumva udatekanye igihugu wavuyemo kitaguha amahoro ku mutima wawe ntabwo utaha ibyo ngibyo mu magambo make niko yavuze urumva wunyuzwe
ntabwo nyuzwe none se urumva iyo uvuze amahoro kuyashaka ni uguhunga cyangwa kuyashaka ni uko wayaharanira reka tugufate wowe muri masisi aho ngaho muri masisi haramutse habaye intambara wabigenza gute
haramutse habaye intambara ubwo ngomba kugwa abo bantu bazanye intambara nkafatanya n'abandi bari gushaka amahoro tugashaka amahoro mwayashaka mute Ama- amahoro gashakishwa mu nzira zitandukanye hari ukuyashakisha munyuze mu- mu- mu- muri diporomasi hari ukuyashakisha mukoresheje intambara i- amahoro gashakishwa mu buryo butandukanye oya intambara ntabwo ishakishwa amahoro intambara ni intambara ntabwo nta- nta- nta mahoro anyura mu nzira y'intambara ntabwo ariko bibaho ariko nyuma y'intambara ni amahoro nyine ibyo ari byo byose ibyo ngibyo ku kuvuga ngo abantu bajye kurwana ngo baharanire amahoro yabo ibyo hano kuri ku ijwi rya amerika ntabwo tubyemera ntabwo dushyigikiye intambara ibyo ntabwo ari kamirindi thomas wivugira ku giti cye ahubwo ni ukugira ngo nkugorore nkubwire yuko ibyo ngibyo ntabwo tubyemerewe kubiha intebe ngo umuntu ajye hariya avuge ngo oh ngo nimuhaguruke mujye kurwana ibyo ngibyo ntabwo bishoboka urakoze manzi Inta- iyo leta i- iyoboye itari gutanga itari gushobora gushakira abaturage amahoro se urumva yashakwa guta amahoro yego icyo ni ikibazo nawe ubwawe mu mutima wawe ugomba gutekerezaho hanyuma ukabibonera ibisubizo kuko uhunze ntabwo ahunga amahoro urakoze cyane
sawa murakoze radiyo ijwi rya amerika n- kuri telefone twari dufite william banda banda ndakumva urahora urakomeye ndakomeye nta kibazo ndumva ndashima imana ndakuzi twigeze kuvugana n'ubundi ku- ku- muri iki kiganiro muri isanga utanga ibitekerezo kuri biriya bibazo by'impunzi ziri muri malawi nagira ngo wibutse abatumirwa magambi warakuzi ariko rukira ntabwo akuzi bwira rukira aho uherereye n'ukuntu uri muri amerika ok nitwa Wil- william banda uzwi cyane ku izina rya mukapa nk'uko ubushize eh, simon yabivuze Eh, mba ahangaha muri amerika nkaba mpa- ngiye kuhamara hafi imyaka ibiri n'amezi mu magambo make ni uko nguko navuga wahageze uvuye nawe muri malawi ariko nahageze mvuye muri malawi muri malawi habaye impunzi nabaye impunzi igihe kinini ariko inkomoko yawe ni mu burundi inkomoko yanjye ni mu burundi ndi umurundi wujuje amategeko
amategeko ni ukuvuga iki nuba ko ndi umurundi nemera ko ndi umurundi Eh, kandi, Eh.
kandi koko ari nabyo kandi ari nabyo nuko noneho gusha ku ngingo
Eh, nashaka mvuge ngire icyo nasubiza uriya muntu wo muri w'imasisi avuze ngo ibintu by'intambara Ah,
buriya intambara ntabwo ari ikemura ibibazo kubera ko ahubwo intambara irangiza ndumva we yashatse kwinjira cyane muri politike bigaragara ko ashyigikiye eh, ziriya ntambara zirimo zibera muri congo ariko ntabwo ari wo muti ubundi iyo tuvuze impunzi impunzi ziru- ziri mu buryo butandukanye hari impunzi za politike hari impunzi ziba zihunze inzara hari impunzi ziba zihunze ibibazo by'imiryango hari impunzi ziba zihunze ubukene izo ni impunzi zitandukanye ariko noneho ikibazo gikunda kuvuka ni ukureba ese izo mpunzi zose nimba turi impunzi twahunze iki ese twaba dufite ubushobozi yuko ibibazo twahunze biramutse birangiye twasubirayo hari igihe kijya noneho tukaryoherwa n'uko turi impunzi tukibagirwa ko ibyo twahunze byanarangiye ikibazo gikunda kuvuka ku mpunzi cyane cyane impunzi zo muri afurika twemere ko impunzi zihunga ibibazo bitandukanye ariko se ndizera ko amategeko ya oni avuga ko iyo impunzi iyo impunzi ihunze iyo igihe kigeze irasubira mu gihugu cyayo ibyo ni ibintu bisanzwe nabyo tuzi ariko noneho hari abantu baba ari impunzi cyane cyane impunzi z'ibyo zituruka mu bihugu u rwanda burundi za kongo zande zose n'impunzi utamenya ubuhunzi bwazo bushingiye kuki kubera ko usanga umuntu yitwa ko ari impunzi ariko akirirwa mu rwanda akarara mu burundi kandi mu rwanda yitwa ko ari impunzi ugasanga umuntu ni impunzi yirirwa muri kongo ngo ni impunzi yanditse na hsr ariko akara mu rwanda ngo ni impunzi yahunze u rwanda icyo gihe amategeko avuga yuko iyo wahunze iyo wahunze igihugu hanyuma ukagisubiramo ubuhunzi urabutakaza niko niko amategeko bivuga ariko ntabwo ariko bimeze ku mpunzi nyinshi ziba muri ibyo bihugu byacu ariko rero ahari hari abantu baba impunzi bakaza kubona ubwenegihugu hanyuma noneho bagashobora gusubira mu bihugu byabo ibyo nabyo birashoboka birashoboka ariko noneho hari amategeko buriya bwenegihugu babona biterwa n'amategeko y'igihugu bahungiyemo kubera ko hari ibihugu bivuga biti umuntu nimba waraje witwa impunzi ntabwo ugomba kubona ubwenegihugu ibyo ndatanga nk'urugero muri marawe muri marawe batanze ubwenegihugu ku mpunzi ndibaza ko magambi ya mbere umugabo nawe arabizi uradi musa yatanze ubuhungiro ku mpunzi muri bibiri n'icyenda bibiri na cumi na cumi na kabiri yari minisitiri w'intore yo hagati mu gihugu ariko nyuma urukiko rwaje gusanga ko yatanze ubwenegihugu mu buryo butemewe n'amategeko aranafungwa amaze gufungwa nyuma leta perezida azamugira imbabazi murumva ko nimba yaratanze ubwenegihugu akabuha impunzi noneho agafungwa azira ko yatanze ubwenegihugu mu buryo butemewe n'amategeko murumva ko navuga ko ubwo bwenegihugu butemewe niko nabivuga amagambo make yego ariko rero nyine hari abandi bashobora kubona bashobora kunyura mu buhungiro bakaba impunzi hanyuma bakazabona ubwenegihugu ni uko ntabwo ari ibyo ngibyo nimba muri marawe byarabaye ntabwo ari ntabwo ari ihame ku bihugu byose byakira impunzi
niyo mpamvu navuze nti biterwa n'igihugu abantu bahungiyemo ni nk'uko no muri marawe hari abantu baje bitwa impunzi noneho barahunguka bava mu mbese bava mu rwego rw'ubuhunzi barahunguka barongera baragaruka bagaruka bafite amapaso n'iki byose bumva ko ngo ntabwo wamufata nk'impunzi babaha ubwenegihugu ibyo birumvikana ye banda urakoze cyane namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite na ngendahimana fabien ngendahimana
neza ndabumva uraho urakomeye eee ndaho ndakomeye bwira abatumirwa aho uherereye bo nitwa ngendahimana fabien mperereye mu karere ka rubavu rubavu mu murenge rubavu muri mahoko mu santire ya mahoko ni mu burengerazuba bw'u rwanda mwebwe mwegereye na repubulika ya demokarasi ya kongo mukoranaho gutya ikirenge ku kindi umupaka mbese
turegeranye cyane ye ikibazo cyangwa se igitekerezo
babura numvisha impunzi none se buriya ko numva bavuga ngo hari ubwoko bubiri bw'impunzi impunzi hanze mu gihugu ziba hari iziva mu gihugu zijya hanze hari n'impunzi ngo noneho z'imbere mu gihugu buriya biriya bihugu kugira wemererwe atari ni ukuvuga ibihugu bitanga ubuhungiro kugira wemererwe nko kuba uri umwe w'icyo gihugu byagutwara nk'imyaka ingahe
yewe ibyo ngibyo ibyo ngibyo biterwa n'amategeko y'igihugu aho ngaho twe kubitinda biterwa n'amategeko y'igihugu cyakwakiriye nta hame rihari ngo ni imyaka ibiri ni imyaka itatu ni imyaka ine ntaho biri biterwa n'amategeko y'igihugu amategeko bwite ikibazo cya kabiri wari ufite
buriya ni byinshi nsobanukiwe
urasobanukiwe
Eh, ndasobanukiwe ye urakoze cyane cyane ngendahimana
sawa namwe murakoze Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se magambi banda yakomoje kuri ako kantu k'abantu nawe wigeze kugakomozaho abantu babonye ubwenegihugu baturutse imihanda yose aho ngaho muri marawi babona ubwenegihugu watanze mu ntegero z'abahinde bene ibyo bintu mu- mushobora kubisubiza biramutse bibaye nko ku murundi cyangwa umunyarwanda w'impunzi mushobora kumufasha agasubira mu rukiko we ku giti cye akongera akarega baramutse bamuteyeho ikibazo bati wabonye ubwenegihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko
Eh, wumva um, leta mu kwezi guheze yaratangaje yuko yatse ubuhungiro yatse ubwenegihugu aba- aba- abarundi n'abanyarwanda babwakiye mu nzira zibu- zi- zi- zi- zita- zidakwije amategeko eh, bazihabwa n'uwo minisitiri wa kera urari musa Um, ariko amaze kubitangaza impunzi zaragiye cyangwa abo banyamarawi bakomoka mu bihugu bi- mu biyaga bigari baragenda mu rukiko kandi urukiko rurabaha ingingo ruvuga ati leta kuri ubu uye nta ruhusha ifise rwo kwaka ubuhungiro abo bantu ni kuvuga um, baronse ubutungane muri ubwo buryo ntituzi rero ko um, urukiko ruzobandanya kubihagarara ko cyangwa ko hazogera igihe biga- bigahinduka ariko aho bihagaze ubu uye ah, iyo ngingo ya leta yarahagarikijwe ah, ihagaritswa ah, n'ubutungane bwa malawi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku bibazo by'impunzi ejo ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi impunzi amamiliyoni n'amamiliyoni nk'uko duhora tubibabwira mu makuru yacu ya buri munsi ni amamiliyoni n'amamiliyoni ku isi noneho rero turibanda ku byo ku bibazo by'abanyarwanda abarundi abanyekongo b'impunzi imbere mu gihugu cyangwa se mu mahanga by'umwihariko muri malawi abatumirwa rero ni samusoni rukira ni umunyamabanga mukuru wa sosiyete sivile muri teritwari ya rucuru ni mu ntara ya kivu ya ruguru n'amagambi innocent ukuriye ishyirahamwe inuwa riharanira uburenganzira bw'impunzi muri malawi niko se samusoni
ndakumva
mwebwe mw- b'impunzi imbere mu gihugu Um- hari umuntu wabajije ati impunzi z'imbere mu gihugu ni- ni- n'abambuka umupaka ni ngendahimana fabien w'aho ngaho i rubavu kuki namwe mwitwa impunzi kandi mukiri mu gihugu cyanyu urumva mbese iryo iryo zina ribabereye
toma ni ikinyarwanda ariko mu mu gifaransa biratandukanye impunzi muri rusange mu kinyarwanda turi impunzi ariko mu magambo y'ikinyarwanda nyine ariyo hayisere ikoresha hari a- hari abo bita abarefiye n'abo bita abadeplase abahunze bakajya inyuma y'igihugu bakarengera imipaka y'igihugu cyabo niyo bita berefugiye impunzi ariko abarimo ndani ndani mu gihugu nibo bita impunzi z'abadeplase abavuye mu byabo niba mukinnyi mu kinyarwanda niba genda n'imana ya- yabona amagambo yo ku- eh, gusesengura neza ariko mu mu kinyarwanda bose babita impunzi ariko mu gifaransa turatandukanye uko ugiye kureba abari eh, abaturage b'ibumagana hari abenshi bagiye muri bu- mu- mu- mu uganda ni- ni impunzi ariko mu gifaransa songerekiye bo a- abanze kuja mu buganda cyangwa mu rwanda bagumamo ndani mu mu gihugu ba- bam- bamwe baza hano baza hano ijoma abandi ba- ba- bari mu- mu- mu tundi turere hano mu mu gihugu ni ni impunzi mu kinyarwanda ariko mu- mu gifaransa fonde de place yego rukira ibyo ngibyo n- natwe hano mu makuru tuvuge turabitandukanya impunzi n'abavuye mu byabo cyangwa se abavanywe mu byabo n'intambara natwe ayo magambo turayatandukanye nuko hano ku ijwi ry'amerika telefone dufite ku murongo uwitwa bensi pelo biko nduzi nimero ya telefone yariyo mu burundi bensi we Oui,
amazina yawe nyakuri se ni ayahe ubundi
ni jean paul dukoremana jean paul bikorimana yego yego nawe ubundi utu tuzina tw'utubyiniriro wari wanditse kuri facebook twanshekeje cyane nkibibona ye bikorimana
yego ye uherereye hehe se mu burundi Eh, mu kinindo mu kinindo yego ni mu- ni mu buri bujumbura yego Eh, nuko gusha ku ngingo rero Eh, kuri iki kibazo kijyanye n'impunzi wihweje neza na neza ku buzima bw'ubu basanzwe bari mu makambi y'impunzi bahura n'ibibazo byinshi kuko na ndetse n'abasanzwe batari mu makambi y'impunzi biragoye nibaza yuko ku kibazo nko ku kibazo kijyanye n'ubuvuzi amashuri n'ibindi bategereza kuronka ubufasha bukwiye
ye urakoze cyane
ubwo ye ijwi rya amerika dufite kandi rutikanga eugene we nimero yo ndabona ariyo mu rwanda rutikanga
kame uraho neza
eh, ndaho ndi mu rwanda mu rwanda mu kihe cyerekezo
akarere ni gicumbi yego
negera ndenda kwegerana na, na, na kapitali yacu ariyo kigali gicumbi ni mu ntara
y'amajyaruguru y'amajyaruguru nu Eh, gusha ku ngingo rero
ni ukuvuga ngo nabonye eh, ibyo mwatangaje nanjye navuga nti reka nshyiraho nimero nakeka ko muri mu munampamagare ariko ikibazo cy'impunzi kiba gihangayikishije kuko nanjye ndi umunyarwanda nyine hari bene wacu baba baba muri kongo b'abanyamurenge nk'iyo numvise nk'ukuntu Ariko bo si impunzi mu ariko.
minsi- mu minsi ishize bitari bibamereye neza nyine uba wumva ari ibintu bibabaje abo bene wanyu b'abanyamurenge ni impunzi Na- cyangwa se bavuye mu Nyine na- byabo abo bari muri kongo baba baba baba muri kongo ariko ugasanga wenda rimwe na rimwe ntibishimira hari igihe wa- bafatwa nk'abantu batari abenegihugu sobanura neza
ni ukuvuga urabona hari abanyarwanda b'abanyamurenge baba muri kongo hambere aha u rwanda nako kongo ntago yari yari yari yari ibafashe neza mbega babuzwaga uburyo bagatotezwa nkatwe nyine turi mu rwanda nubwo tuba tudatoteje twaho neza ariko kubera ko ari bene wacu kumva nyine ntabwo bigushimishije nawe uri umunyamurenge ntabwo ndiwe ariko nyine hari hari bamwe baba ari ab'inshuti zanjye tuba tubana inaha Mm, iyo mbonye rero bavuga kuri bene wabo nanjye nk'umuntu mba numva ari ibintu bidashimishije kuko kongo yari bafashe nabi hambere ahangaha ni ukuvuga l- leta Eh, leta ya kongo reka ako kabazo tugahe rukira samson atubwire uko leta ifata abantu bamwe bo mu moko amwe n'amwe urakoze Mm, murakoze rukira Yego.
ibi bintu uyu mugabo avuze rutikanga eugene avuze ko leta hari abo mu mu moko amwe n'amwe yifata nabi nibyo leta ya kongo
Eh, mbo- ndabwira rutikanze ko nyine n'ikibazo cye cya- cyari kirimo eh, ibintu bitari gusobanuka neza kuko umuntu ntabwo yaba umunyarwanda ngo abe umu- eh, umunyarwanda w'umunyamurenge ntabwo bibaho ese eh, mu rwanda harimo umurenge Eh, ahantu bita umurenge Ni- nzi ko imirenge ari myinshi nose ni ni abanyamurenge bo mu mirenge y'u rwanda cyangwa ni abanyamurenge bo- b'abakongomani bo na- namusubizaga mvuga nti ikibazo kiri muri kongo eh, cy'abaturage ntabwo kigomba eh, kuja muri politiki kugira ngo ki- ki- kigire eh, nyine impamvu zo- zo gutera kaminuza ayo mu karere icyo kibazo cye bo nyine ki- bisaba ko kijya ahantu nyine kugira ngo bamusobanurire neza kuko iyo ubaze ikibazo giteje mm, urujijo ntabwo wa- washobora kubona igisubizo nyacyo kuri icyo kibazo kuko eh, ah, ugiye gu- kurangiza ntabwo wavuga ngo umuntu ni umunyarwanda w'umunyamurenge muri congo ntabwo bakumva n'ahandi hose ntabwo bakumva neza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se magambi tukugarutseho ubu ngubu tuvuge nk'uyu munsi Aba- abanyarwanda abarundi abakongomani n'abo bandi bose wavuze bari aho ngaho muri malawi n'abenegihugu babikomye babasahura utwabo babakubita babafata ku ngufu nk'uyu munsi wiriwe ute umunsi abo bantu biriwe bate bari batekanye uyu munsi ntabwo batewe Bo, uyu munsi kuko twebwe ishyirahamwe ryacu uretse kuvuganira impunzi eh, no kugerageza kuziserukira ehm, kurondera abaziserukira mu mategeko tura- turakorana na- n'aba- n'abapolisi hano mu gisagara ca- ca rirongwe cyane cyane prizo nkuru ya ya rirongwe ya mawura ni kuvuga turavugana nabo iyo hari abo ba- bafashe bashikanye kuri iyo prison kuko niho kenshi bakunze kubashikana bakaronda rero uburyo bwo kubatwara mu nkambi Eh, baratumenyesha ati hashitse abaganuku tu- tukagenda tuka- tuka- tukabafungurira Eh, iki ni igihe c'imbeho ah, rero hari nk'abantu baba bafashe ata n'agahuzu ba- k'imbeho bambaye batatubwira tukaba- tukaraba ukuntu tu- tubashikiriza uduhuzu canke uburingeti Ah, ariko kuva nijoro n'uyu munsi nta ah, nta bantu bari bahari ariko ntibivuga yuko abantu batekanye kuko abantu ah, bari mu- barihishije abandi barayingiye mu nkambi abana nk'uko umwe mu bavuze ati agateka ka- k'abana kuza ku ishuri benshi muri bo ntiba- ntibagenda kwiga hariho tuvuge nk'ubu ah, muri kuno kwezi nyene ah, abanyeshuri barangiza amashuri makuru ah, baza kwandika ama examen ibibazo bibaha uburenganzira bwo kuja kuri universite benshi muri bo bari mu miji ntibashobora kugenda ngo bavyandike urumva uwo mwaka urarangiye kandi benshi mu vy'ukuri kazuza kabo nta- nti- ntibakazi Eh, bashobora kuba atabafashwe uyu munsi aho mperereye ah, ariko ntibivuga yuko abantu bafise umutekano ijwi rya amerika ni newton steven turi kuvugana steven we ndakumva ndakumva ndahari uraho urakomeye ndakomeye rwose uherereye hehe ubu tuvugana ndi muri teritware ya kalehe provinsi ya kivu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ye gusha ku ngingo
Eh, nashakaga kuvuga ku eh, ku mpunzi ku nsanganyamakuru y'impunzi imwe eh, mwasize online impunzi ndavugaho n'izaturutse muri kivu y'amajyaruguru muri eh, nord kivu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni yego impunzi eh, zatewe n'intambara ya M23 na guverinoma ya Congo izo mpunzi ino muri Kalehe zirahari n'ahandi henshi ariko ndavuga cyane cyane kuziri hano i Kalehe zo tubanye nazo Eh, izi mpunzi zifite ibibazo byinshi ikibazo cya mbere zifite ni uko abana babo ntibiga aba- eh, abana babo ubuzima bwabo bumeze nabi eh, indwara nka nk'iseru zibamereye nabi nanone hari izindi ndwara zitwa za ah, poliomielite zose zifata izo mpunzi ugasanga antuka impunzi ntabwo ziri muri kondisiyo nziza inzara yo ni kure kubi Eh, hari amashyirahamwe amwe n'amwe aza kuzisura ariko ntabwo bihagije cyane kuko eh, urebye ukuntu babayeho cyane kabisa ni ibintu biteye agahinda rwose nawe uri impunzi wavuye mu byawe eh, n'umuryango wawe
Uh, murumuna wanjye unkurikira yitwa tumayini clement ni impunzi yabaga ibunagana ariko hejuru y'iyo ntambara yavuyeyo ubu ngubu ari muri uh, iyi teritwari ya kalehe turabanye ahangaha rwose ibyo ndi kuvuga ubwo nibyo namubonyeho mbese mu- muri make namwe ubwo ngubwo muri muri ntabwo muri mu rugo ntabwo muri mu- mu byanyu mbese
ni ukuvuga ko twari dutuye umungumu ariko abanyamuryango bamwe na bamwe baja iyo ngiyo za eh, rucuru na za masisi ariko hejuru y'iyo ntambara yabayeyo bavuyeyo ubu ngubu tubanyanga ni ukuvuga ko abanyamuryango banje benshi ni impunzi steven ndagushimiye turashimye rwose radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone kandi dufite amini christiano amini amani ni amani ntabwo ari amini amani karame karame ndabumva neza ijwi rya amerika uherereye hehe
mperereye muri kongo i masisi ahitwa mu rubaya yegusha ku ngingo mbo twashaka kuvuga ku kibazo cy'impunzi zifite zagiye ziva mu byazo hano iwacu turi ducumbika impunzi zaturutse za gicanga za burungu n'ahandi hatandukanye impunzi zitandukanye rero ducumbikiye zifite ibibazo bitandukanye byinshi cyane murabizi yuko intambara itangira igera iyo ngiyo za gicanga amashuri gari gageze hagati abana b'izo mpunzi ntabwo bari kwiga neza muri make ntabwo bari kwiga ibyo kurya kubibona birabagoye bakoreshaga kugira ngo babone ibyo kurya bakoreshaga icyo bitaga gufunguza gusabiriza ye urakoze cyane
namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga turaganira ku bibazo by'impunzi reka twanzure iki kiganiro duhere kuri samusoni rukira umunyamabanga mukuru wa sosiyete sivile muri teritwari ya rucuru samusoni hari ubutumwa ushaka gutanga yego ntangiye guhumuriza abavanye mu byabo n'imitwe itwaye intwaro hano muri aka karere n'impunzi ziri hanze y'igihugu kandi nkaba nishimira imiryango ifasha impunzi ahantu hose bari kuko ni ikibazo gikomeye ariko kandi nkaba mpamagaje cyangwa gutabaza guverinoma yacu kugira ngo ikoreshe ukuntu kose kugira ngo ibibazo by'impunzi n'ababubanyi mu byabo basubire iwabo batekanye magambi innocent nawe rero ikibazo cy'impunzi ukurikirana buri munsi wanzura mu munota umwe gusa urabona kigana hehe urabona kizarangira gute ufite icyizere y'uko bizashira vuba murakoze cyane mu by'ukuri turaze birantera agahinda kumva ko hari impunzi mu za rucu n'ahandi kuko nta mukongomani yategereza kwitwa impunzi urabye ubutunzi bafise ahubwo twateza kuba dufite abanyamerika n'abanyakanada baba muri erope baza kuba impunzi muri congo muri tujya turere twacu bivanye n'ibyo dufite ariko biraboneka ko icyo cyumviro cyo kubaka afurika nk'abanyafurika bikiri kure yacu ibihugu bindi urabona ko habaye ikibazo muri ukraine bineganirana kugira bigire icyo bifashije kugira byakire impunzi ariko twebwe n'impunzi zacu twateye bisaba yuko dusaba abazungu aribo baza kudufasha ariko kugarukana amahoro dusaba yuko ibihugu bitunze byo bidufasha abasirikare bacu ni kuvuga ni ibintu bitoroshye cyane ariko icyizere cyane ni uko hazogera igihe mu gihe abaperezida b'ibihugu ba afurika bari baravugana hazogera igihe bagaterera amaso bakavuga ati kuki turi abansi b'ubwoko bwacu ba afurika b'ihanga ryacu reka tuje hamwe turabukunda twazana amahoro muri ino kontina muri afurika kugira twoye kwama turungika impunzi hanze y'ibihugu n'ibihugu byakiye impunzi bizakire n'abanyagihugu babo kandi bizafate neza murakoze uvuze ku bukungu ubutunzi n'uburundi mu magambo make kariya karere karakize ntabwo ariho honyine na zangora afurika irakize mu magambo makeya samusoni rukira umunyamabanga mukuru wa sosiyete sivile muri teritwari ya rucuru ndagushimiye cyane magambi innocent nawe washinze kandi uyobora ishyirahamwe inuwa riharanira uburenganzira bw'impunzi muri malawi ndagushimiye byimazeyo murakoze cyane ku butumire kandi turahari muzokorana mwadutumiye ntihagira yego rwose tuzajya tubikora namwe mwese nshuti z'ijwi ry'amerika ba mudatenguha aho muri mwe hose ndabashimiye byimazeyo maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama
Ozerire, inshuti yanjye bora bwashitse imana yakumpa irakubona uri naso naso wanyu bora nzokujani wacu uri naso naso wanyu bora nzokujani wacu bora se mwiza wanje bora se nshuti yanje hora nkima y'umugamba yikima ntibatere hora kanyana k'iburundi kikina bagacura hora kanyana k'iburundi kikina bagacura hora se mwiza wanje hora se nshuti yanje waje imana icanye iyindi iteze ibiganza niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka hora se mwiza wanje hora se nshuti yanje Ori, orere ma, ma, ora, mwiza wanje, ora, uhenda hende, naguhozerire, ora, se nshuti yanje, ora, se nshuti yanje, ora, se nshuti
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri
It's a MP record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize